Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wiixata bitootessa kudhan bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa tokko bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hanbafqaadhu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti lammiileen Itoophiyaa biyya biyya mayanmaar keessatti qabamanii turanii biyyatti deebifamaa jiraachuu isaanii naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti namootni nagaan hidhattootaan ajjeefamuu isaanii waa'ee barsiisaa amantaatii fi barattoota isaanii naannoo bulchiinsa Tigraay godina raayyaa Allamaaxaa keessatti ajjeefamanii akkasumas qophii dhimma shamarranii irratti xiyyeeffatee yeroo keenyaa jedhu yeroo koo jedhu dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna hamma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan isin affeerra kan itti aanu oduudha gara mitikuu fi qaaduutti darbina wajjin
Lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaar keessatti ukkaanfamanii haala rakkisaa keessa turan 32 wiixata har'aa gara Itoophiyaatti deebifamaniiru. Lammiilee Itoophiyaa hojiif jedhamuun biyyaa baafamuun Maayinaamaar keessatti dhaabbilee toora intarneetiin hojii gowwoomsaa akka hojjetaniif ukkaanfamanii turanii fi kanneen haala rakkisaa keessa turan dhibba tokkoof 33 Maayinaamaar keessaa baafamuun gara Taayilaand akka galan taasifameeru keessaa 32 wiixata har'aa gara Itoophiyaatti deebifamuu isaanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibseera. Warra har'a gara Itoophiyaatti deebifamaniin alattis namoonni 42 dabalataa biroonis roobii dhufu kana gara Itoophiyaatti deebifamuuf tikeettiin xiyyaaraa qophaa'uufis ministirichi ibseera. Dargaggeessi miidhaa Maayinaamaar keessatti irra ga'eeruun qaamaan akkasumas xiinsammuus miidhamuu sagalee Ameerikaatti hime maqaan isaa akka himamu hin feene warra har'a gara Itoophiyaatti deebifaman keessaa hiriyoota koo 32 waliin gara Itoophiyaatti deebifamuu koof gammadeera. Garuu immoo ammayyuu lammiileen Itoophiyaa ana waliin Maayinaamaar keessatti haala rakkisaa keessa turan ammayyuu achi waan jiraniif hanga isaan baafamanitti gammachuun koo guutuu hin ta'us jaleera dargaggeessi kun turtii ji'oota kudhaniif maayinaamar keessatti haala rakkisaa keessa turuu hime turtii koo kana keessattis ofii fi maatii koo rakkisuun alatti homaayyuu osoo hin qabatiin dhufuuf danda'eeras jale gaafa asii deemnu taayilaand keessatti hojii kaffaltii gaariin qacaramtanii hojjettan hojjettu jedhamne namoota seeraan ala namoota deddeebisaniin gowwoomfamne garasitti imalles jaleera namni masarat seefuu jedhaman warra har'a deebifaman keessaa tokko mucaa isaanii ta'uu sagalee ameerikaatti himanii deebi'uu mucaa isaaniitti gammachuu qabaachuu himuun ammas kanneen achitti hafaniiran ijoolleen firoottan isaanii jiraachuus dubbataniiru namoota 42 roobii dhufu gara Itoophiyaatti deebifamuuf jiraniin alatti kanneen hafan 58 biroon immoo buufataalee qubachiisaa kan taayilaand keessatti akka argaman kan ibse ministirri haajaa alaa Itoophiyaa imbaasii Itoophiyaa biyya hindii jiru waliin ta'uun deebisuuf hojjechaa jiras jaleera gabaasni finfinneerraa kan kennedy abaateeti.
Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Kooree aanaa Gorkaa keessatti haleellaa qaamoleen hidhatan kan waraana bilisummaa Oromootii jedhamaniin raawwatameen namoota lama du'uun isaanii ibsamee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Guyyaa kaleessaa gaafa guraandhala soddoma bara kuma lamaaf kudha torba naannoo kibba Itoophiyaa godina Koree aanaa Gorkaa keessatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo haleellaa raawwataniin namoonni lama ajjeefamuun tokko immoo madaa'uu jiraattonnii fi maatiin sagalee Ameerikaatti himan namni Shukur Yusuuf jedhaman warra ajjeefaman keessaa tokko ilma wasiila isaanii maqaan isaa kan Sultaan Abdurrahmaan jedhamu ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii innis loon isaa osoo bishaan obaafataa jiruu rasaasa itti dhuka'een ajjeefamuu himaniiru. Bakki haleellaan Hoolaan itti raawwatame kun godina gujii lixaa naannoo Oromiyaa waliin kan waldaangeessu yommuu ta'u jiraattuu ganda kombolchaa kan taate dubartiin biraa tokkos rasaasaan rukutamtee madaa'uu kan himan jiraattonni ammas aanaa gorkaa gandoota karaddaa jaaloo fi kan biroo keessatti dhukaasni dhaga'amaa jiraachuu himaniiru. Aanaa gorkaatti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa obbo Biruk Ayyalee hidhattoota naannoo Oromiyaa irraa daangaa darbanii dhufanii namoonni siivilii lama dargaggeessi tokkoo fi qonnaan bulaan tokko ajjeefamaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hospitaala sadarkaa duraa Keelleetti daayirektara meedikaalaa kan ta'e Dr. Sharif Adam namoonni sadii rasaasaan madaa'uun yaalaaf gara hospitaala keenyaa dhufaniiru jedhee isaan keessaa tokko yaala olaanaaf gara hospitaala Arbaa Mincitti ergameeras jedheera. Namoonni lama kanneen rasaasaan rukutamaniiran osoo nu bira hin ga'iin lubbuun isaanii darbeeras jedhe. Godina Gorkaa fi godina Gujii lixaa aanaa galaanaa bakka daangaa irratti irra deddeebbiin haleellaan namoota nagaa irratti qiyyaafatee qaamolee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromootiin raawwatamu jiraattonni himataniif obbo jireenyaa guddataa gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo humni waraanaa keenyaa namoota nagaa irratti haleellaa akkasii hin raawwatu jedhe himannaan akkasii loltoota waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuun akka jibbamu taasisuuf shira hojjetamudhas jedheera jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase.
Bulchiinsa naannoo Tigraay aanaa raayyaa Allaammaaxaa bakka Dhummuugaa jedhamutti kan argamu waldaa amantaa Ortodoksii Kidaane Mihiret jedhamu keessa kan turan abbaan amantaa tokkoo fi barattoota isaanii irratti haleellaa raawwateen namoottan shani du'anii afur immoo madaa'uu isaanii bulchaan godinichaa obbo Mollaa. hilluu fi sagalee ameerikaatti himaniiru akka bulchaan godinichaa dabalanii ibsanitti jimaata dheengaddaa guraandhala 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessa dhukaasa raawwatame kanaan namoottan sadii battalatti erga ajjeefamanii booda namoottan lama immoo gara hospitaalaatti erga geessamanii booda lubbuun isaanii darbeera maqaa isaanii ibsuu kan hin barbaanne jiraattonni gandichaa halkan sana dhukaasa dhaga'uu isaanii ibsan. isaanii humnoottan mootummaa federaalaa naannoo sanatti arguu isaanii sagalee ameerikaatti himaniiru barsiisaan amantaa ajjeefaman namni waggaa 71 achuma bakka amantaa ortodoksii sana keessatti kan awwaalaman yommuu ta'u ijoolleewwan barumsarra jiran immoo gara afuran isaanii jechuudha gara bakka itti dhalataniitti deebi'anii awwaalli isaanii akka raawwatame himameera hospitaala allaamaaxaatti qindeessaa dhimma dhimma yeroo balaa kan ta'an obbo Girmaay obbo Asaffaa Girmaay isaanii kan kana beeksisanii biiroon dhimma koomishinii bulchiinsa naannoo Tigraay guraandhala 29 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ibsa kenneen namoottan shanan kun gareewwan eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeechaan suukenneessaan isaan irratti raawwachuu isaa ibse humnoottan nageenyaa warreen yakka raawwatan kana seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaa akka jiranu beeksisuu isaa Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo
dubbii himaan tajaajila nageenya addaa yuunaayitid isteetsi inni sekireet sarviis jedhamu namni badanii balleessuutti shakkamu tokko kutaa indiyaanaa irraa ka'uun gara waashingtanitti imalaa jiraachuu odeeffannoo arganneen kan nama jedhame sana walii wal simuu naannoo masaraa mootummaa yuunaayitid isteetsi waayit haawus osoo imaluu argame sanbata xiqqaa darbe halkan yommuu dhaabsisuuf yaalamutti seera kabachiistota warra eegdota addaa kan sekireet sarviizii irratti dhukaasa waan baneef itti dhukaafamuun rukutamee gara hospitaala naannoo sana jirutti geeffameera sekireet sarviiziin nama tokko jechuun alatti eenyummaa nama kanaa hin ifoomsine wayita naannoo waayit haawusitti dhukaasni ture kanatti pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp kutaa filooriidaa tures jedhameera dhimma dhukaasa nama shakkame jedhame irratti fudhatame kana poolisiin waashingtan diisii immoo qorachaan jiras jedheera.
Tarkaanfii tajaajilli nageenyaa addaa dhiifama oduu biraatti darbina oduun kun kanaa olitti dhaggeeffattanii turtanii. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo wixata har'aa gara Saawudii Arabiyaatti imaluudhaan hoggantoota biyya yukureenii waliin haala dhukaasa raashaatti wajjiniin taasifamaa jiru dhaabsisuu irratti akka marii taasisanu beekamee jira oduun kunis kunuutu bal'inaan.
pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp waraanni yuukireenii fi raashiyaa gidduu xumura akka argatuuf dhiibbaa uumuu akkuma itti fufetti jiraachuu isaa hordofe hooggantoonni mootummaa yuukireen haala waraana dhaabuu irratti marii yuunaayitid isteetsi waliin taasisuuf jiraniif ministirri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi maarkoo ruubiyoo wiixata har'aa gara jiddaa saawud arabiyaatti kan imalan ruubiyoon gorsaa nageenyaa biyyaalessaa yuunaayitid isteetsi maayik waalz waliin ta'uun hooggantoota mootummaa yuukireen waliin marii taasisuuf jiru gama mootummaa yuukireeniin marii kanarratti hirmaachuuf hooggantoonni itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii yuukireen andrii yermaarkiin durfaman garasitti kan imalaniiran yommuu ta'u kibxata boruu haala waliigaltee waraana dhaabuu raashiyaa waliin taasifamu irratti dubbachuuf jirus jedhameera pirezidaantii yuukireen volodimir zeleniskiinis wiixata har'aa gara saawud arabiyaatti imaluun mootii mootii saawudii mohaammed biin saalmaan waliin riyaad keessatti wal arguuf kan jiran garuu kan kibxata boruu kan hooggantoonni yuunaayitid isteetsiif yuukireen haala waraana dhaabuu irratti dubbachuuf jiran irratti hin argaman ministirri haajaa alaa yuunaayitid isteets maarkoo ruubiyoo daawwannaa isaa saawud arabiyaan booda gara kaanaadaatti imaluun yaa'ii ministeerota haajaa alaa kan garee biyyoota torba warra g kan roobii dhufu eegalu irrattis ni argama.
Hayyee hordoftoota keenya oduun keenya kanumaan raawwata magara gabaasaalee keenya birootti darbina wajjin tura. Yuunaayitid Isteetsiin bakka bu'uudhaan dhimma namootaan garee Hamaasiin butamanii fudhatamanii gallakkisiisuu irratti kan dubbatanu dhaabaa yuunaayitid isteetsi shororkeessaadha jettee farrajdee wajjiniin namni marii taasisuuf jiranu haalli mariin taasifame amma ammaatti kan taasifame haala gaariirra akka deemaa jiru ibsaniiru. Israa'eel gama isheetiin waa'ee dhukaasa dhaabuu irratti hamaasii wajjiniin marii itti fufuu isaaniis marii itti fufuu isaa ibsitee jirti. Dhimma kana irratti gabaasa Araash Arabasaadii VOAdhaaf qopheesse ittaanii isiniif dhiyeessina. waliin hacaqasu.
mormitoonni kumaatamaan lakkaawamanu torban kana fuullee ministeera ittisaa israa'elitti walitti qabamanii turani mootummaan israa'el hamaasii waliin waliigaltee namoottan butamanii fudhatamanii gallakkisiisuu akka taasisuudha kan gaafachaa turan. waashingtan keessatti yeroo jalqabaatiif yuunaayitid isteetsi garee hamaasii wajjiniin akka marii kallattii taasiftu pirezidaanti doonaald tiraamp dubbataniiru kun imaammata yuunaayitid isteetsi yeroo dheeraadhaaf qabdu isa garee shororkeessummaatti ramadame wajjiniin marii hin taasifnu jedhurraa haala adda ta'eedha. dhimma kanarratti pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp tibbana waan jedhan qabu.
Hamaas waliin marii taasisaa jirra. Mariiwwan sana keessatti Israa'eliin gargaaraa jirra. Sababaan isaa waa'ee namoota Israa'el butamanii fudhatamanii dubbanna. Maallaqa hin kenninu. Dhugaa dubbachuudhaaf namootan butaman 59 baasuudhaaf homaa hin kennine.
Dilbata ganama deeggartoonnii fi maatiiwwan namootan hamaasiin qabamanii jiranu ministeera ittisaa mootummaa Israa'el fuulleetti buufatanii turani. ergaan isaanii kan ifa ta'eedha walitti bu'iinsi yookaan lolli haaraan hamaasii wajjiniin jiraachuu hin qabu waliigaltee namootan qabamanii jiranu mirkaneessa kan jedhuudha. Ayyaala Meetiziingarii namootan hiriira bahan sana keessaa ishee tokko. Abbaan buddeenaa ishee immoo namootan garee hamaasiin butamanii fudhatamanii ajjeesaman keessaa isa tokko. madda oduu rooyitersitti akkas jechuudhaan dubbatte isheenis.
Namoottan hedduun nu waliin dhufanii mootummaadhaan kana booda gaazaa keessa hin seeniin jechaa jiru. Waraana kana dhaabaatii namoota butamanii fudhataman hunda mana isaaniitti deebisaa.
dhiyeenya kana mootummaa yuunaayitid isteetsi bakka bu'uudhaan namni hamaasii wajjiniin wal arganii mari'atan adaan boheleeri dilbata kaleessa marii dhaabbata televizyiinii cnn sagantaa state of the union jedhu irratti haasaa taasisaniin mariin isaanii bu'a qabeessa akka ta'e ibsaniiru.
torbanneen muraasa keessatti wanti tokko walitti dhufuu danda'a jedhee yaada waan hamaas barbaaduuf waan fudhatan gidduutti waliigaltee uumuudhaaf gahaadha jedhee namana akkasumas waan israa'el barbaaddu fudhatama argateera gidduutti lammiilee ameerikaa qabamanii jiran qofatu hin ta'in hidhamtoonni marti akka hiikaman waliigalteen ni jiraata jedhee yaada.
karaa biraatiin lammiileen paalestaayin gaazaa keessaa kanneen bakka kahaniyeenus jedhamu keessa jiran hanqina wanneen jireenyaa fi isaan barbaachisuutiin rakkachaa jiru. israa'el wanneen gara gaazaatti seenan akka hin darbine karaa cuftee jirti akkuma kanaan nyaanni boba'aanii fi qorichi yookiin dawaan akka gaazaa hin seenne taasiftee jirti. amma namoottan harka hamaas keessa jiran 59 gallakkisamanitti jette humni elektiriikaa yookaan qoraan waa ittiin bilcheeffatan waan hin jirreef lammiileen paalastaayin daabboo argachuudhaaf saatii dheeraa dhaabbatanii eeguudhaaf dirqamaniiru. israa'el gama isheetiin biyyoottan jaarsummaa yaalaa jiran masirii fi kaataarii wajjiniin wal arguudhaaf wixata har'aa bakka bu'aa ishee gara kaataaritti ergite akka jirtu ibsa gabaasni araash arabasaadii voa'dhaaf qopheesse kun.
hayyee amma immoo gara gabaasa keenya itti aanutti ceenaa qophii yeroo koo jedhamu kan dhimma dubartootaa irratti xiyyeeffateedha nu wajjiniin tura. ayyaanni guyyaa dubartootaa yookaan maarchi eeyiti inni baranaa itoophiyaa keessatti yeroo 49ffaadhaaf sanbata darbe kabajamuu isaa adde mabraat baacaa hoggantuun biiroo dhimma dubartootaatii fi daa'immanii oromiyaa ibsanii jiru adde mabraati mata duree ayyaana kana maal akka jedhu ibsuudhaan jalqabu jaalannee gammadaati kan haasofsiise waliin caqasu.
mirga walqixxummaaf koomina dubartoota hundaaf jennee guutuu oromiyaatiitti keessattuu immoo sadarkaa biyyaatti naannoo keenya irratti magaala shaggar irratti ayyaana kanas gaafa kabajnu akkasumatti ayyaana kabajnee waltajjii qofaan adda ba'u qofa osoo hin taane daawwannaawwan hojiiwwan misoomaa adda addaa keessatti fayyadamummaan dubartootaa sadarkaa maalitti mirkanaa'e kan jedhu sana sirriitti qaamoleen miti mootummaa adda addaas bakka jiranitti bakka bu'oonni imbaasii fi ambaasaaddoroonni biyyoota adda addaatti bakka argamanitti bifa ho'aadhaan kan kabajaa jirruu fi kana keessatti keessattuu miidhaawwan dubartoota irratti qaqqabaa jira wajjin wal qabatees barmaatilee miidhaa geessanii wal qabatees uumamaa jiru irratti qaamni hunduu akka hojjechuu danda'u akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitiittis dhimma kana irratti xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan ayyaana maarchiitii sababeeffannee sosochii ji'a tokkoo labsineeti kan hojjechaa jirru.
waajjirri keessan dhimma dubartootaa kan fooyyessuudhaa fi karoorri inni ittiin hojjetu maa'inni.
biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii egaa ergama gurguddoo lama qaba. Inni jalqaba hirmaanna fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuudhaan lammataa mirgaaf nageenya daa'immanii kabachiisuudha. Kanaafis baroottan darban hojiiwwan gurguddoon dubartoota fayyadamaa taasisan daa'imman mirga isaanii kabachiisuu danda'u bal'aan hojjetamaniiru. Ammas immoo miidhaa dubartoota irra qaqqabaa jiru wajjin wal qabatee kana ittisuudhaaf hubannoo uumuudhaanis haa ta'u iddoo rakkoon uumametti immoo tarkaanfii barsiisan akka fudhatamuu danda'uuf haqni dubartoota akka mirkanaa'uu danda'u kallattii adda addaatiin hojjechaa jirra. Inni tokkoffaan hubannoo qaamolee haqaatiif uumuu qindoomina qaamolee haqaa waliin cimsuu abbaa alangaa mana murtiif poolisii wajjin karaa qindoomina qabuun hojii bal'aa jalqabnee jirra. Kanaanis haqa dubartootaa mirkaneessuu jalqabnee jirra jechuudha. Keessattuu miidhaawwan dubartoota irra amma qaqqabaa jiran reebicha haa ta'u ajjechaa gudeettii yeroo adda addaa mul'achaa jiru sosochii uumnee fi hubannoo uumneen hawaasni keenyaarra miidhaawwan kana gara miidiyaattis baasaa jira eerus kennaa jira tarkaanfii fi adabbiin akka fudhatamu godhamaa jiru hubannoo uumameen jechuudha. Kanaaf hojii gurguddaa hojjechaa jirra.
Fakkeenyaaf Oromiyaa iddoo tokko tokkotti humnaan gudeeddii reebicha wanti gaggeeffamu jira. Inni kun akkamittiin aadaa uummata Oromoo keessatti baratamaadha eessaa dhufe?
Aadaa uummata Oromoo sirna gadaa keessattis haa ta'u ganamarraa durirraa jalqabee uummanni Oromoo safuuf duudhaa inni qabuun dubartootaaf iddoo olaanaa qaba. Ilma namaatiifis kabaja guddaa qaba. Ilma namaatiif qofa miti bineensa bosonaa fi mukaafillee iddoo qaba jechuudha Oromoon. Garuu wanti amma ta'aa jiru kan aadaa uummata Oromoo keessa hin jirre kan safuu uummata Oromoon ta'anidha. Kanaaf duudhaa ganama uummata Oromootti deebi'uu qabna jennee nus dhimma kana ittisuudhaaf karaa gamtaa abbootii gadaatiin tumaan akka tumamu ta'ee jira jechuudha. Keessattuu rakkoowwan amma mul'achaa jiran gudeetti wajjin wal qabatee ajjeechaa wajjin wal qabatee reebicha wajjin wal qabatee iddoo uumamutti mana murtii aadaa keessatti tumaan abbootii gadaa akka hojiirra ooluu fi sadarkaa sadarkaadhaan hawaasni keenya karaa tumaa kanaatiinis haa ta'u hubannoo uumamuun duudhaa ganamaatitti akka deebi'uu danda'uu fi safuun akka jiraachuu danda'u. Namni yeroo ammaa kana kan mul'achaa jiru daa'imman dubartootaa shamarran gudeedanii ajjeesutu jira. Kana ittisuudhaaf immoo hubannoo uumamuu danda'uu qaba. Duudhaa safuu uummata Oromoo ganamaatti deebi'uu danda'uu qabna. Kanaaf immoo qaamni kamiyyuu tumsa gochuu danda'uu qaba waan ta'eef kanarratti nus ciminaan hojii hubannoo uumuus haa ta'u iddoo rakkoo jirutti immoo tarkaanfiin akka fudhatamuu danda'u hojjechaa jirra jechuudha.
Dubartoota baadiyyaa keessa jiranii kan magaalaales ta'uu danda'a. Rakkinni akkanaa gaafa irra ga'u maal gochuu qabu jettanii gorsitu.
Rakkoowwan akkasii gaafa qaqqabani yeroo baay'ee miidhaan akkasii kun amma kan mul'achaa jiru qaama daa'imman yookiin dubartootatti itti dhiyeenyaan jiru maatiidhaan jechuudha abbaadhaan fa'aa akka gudeedamu jiru. Kanaaf iddoo rakkoon jirutti hawaasni qaama rakkoo akkasii uumu kana saaxiluu danda'uu qaba. Kanaafis immoo akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitti bilbila sarara bilisaa sadii qabnaa jechuudha. Kanaan yeroo fudhachaa jiru. godinootaa fi magaalota irratti bilbilli itti fayyadamaa jiru sagal kudha sagaliin yeroo nuu kennamaa jira. Sadarkaa naannootitti koomishinii poolisii keessatti dhimmi dubartii abbummaadhaan qabattee kan hoogganaa jirtu dhimmi dubartii poolisii saddeettamii torba digdamii lama irratti eeruun nu kennamaa jira. Dabalataan bara kana kan jalqabne immoo biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii keessatti eeruu kan fudhachaa jirruu fi miidhaawwan mul'achaa jiran kanas karaa eeruu kenname kanaan fudhannee kan tarkaanfii fudhachiisaa jirru sararri bilbila bilisaa saddeettamii afur duwwaa afur bara kana jalqabnee hojii guddaa ittiin hojjechaa jirra. karaa sarara bilbila bilisaa kanas haa ta'u kallattii adda addaatiin eeruu kennuu qaba hawaasni keenya tumsa barbaachisu gochuu danda'uu qaba qaamolee naqaas immoo iddoo rakkoowwan kun uumamanii irratti adabbii barsiisaa tarkaanfiin fudhatamaa jiru kun karaa qaamni biraas irraa barachuu danda'uu fi rakkoo kanarraa of qusachuu danda'uun tarkaanfiin akka fudhatamu gochuu keessatti gahee isaanii ba'achuu danda'uu qabu jechuudha.
Ayyaana guyyaa irraa laalchisee waan jettan qabdu dubartoota Oromiyaaf.
Harra egaa guyyaa dubartoota addunyaa kabajaa jirra. Guyyaa dubartoota addunyaa gaafa kabajnu dubartootaaf rakkoo hawaasummaa isaanii hiikuudhaaf gama diinagdeetiin akka gahooman gochuudhaaf hirmaannaa isaanii siyaasa keessatti yookiin gaggeessummaa keessatti mirkaneessuudhaaf qaamni hunduuyyuu ga'ee isaa ba'achuu danda'uu qaba. Kanaaf kutaan hawaasaa hundi dhaabbanni mootummaa miti mootummaa qaamoleen adda addaa dhimmi ilaallatu hundi tumsa barbaachisu gochuudhaan qaama hawaasaa walakkaa ta'an kana jajjabeessuu cimsuun barbaachisaadha. Dubartoonni mataan isaanii immoo of qopheessuu annan danda'a ilaalamni jedhu sun jijjiiramaa dhufeera. Kanaaf ergamatti kenname sadarkaa sadarkaadhaan bahuudhaan of qopheessanii gara fuulduraatti dhufuu ni danda'u. Gaggeessummaa keessatti keessattuu dhiiraa ol gaggeessuu dandeessi jechuudha dubartiin. Maatii gaggeessuurraa jalqabee uumamaanis muuxannoo qabduun gaggeessummaatti kenname immoo akka mootummaatittis baachuu akka dandeessu ofis qopheessuu qabdi. Kana nus hin jajjabeessina dubartoonnis immoo of qopheessanii naannoo kanatti gahee isaanii akka baatan waamicha koo dabarsuun barbaada.
Adda Mabraat Baacaa deebinaa laattaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Innis galatoomaa.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophiin keenyatti fufaan nu wajjin hin tura. Fiilmii dookumeentarii Pirookileen Waar jedhamu waa'ee aartistootaatii fi lammiilee Yuukireen weerara Raashaa keessatti biyyaa fi aadaa isaanii barsiisuudhaaf qabsaa'anu kan irratti mul'atudha. Fiilmiin kun bara 2024 badhaasa Sandens Festival Grand Jury Prize jedhamu kan injifate yommuu ta'u, bara kana immoo badhaasa Ooskaariitiif kaadhimamee ture. Fiilmii seenessaa kana ilaalchisee gabaasa Eliinaa Wuuf qopheessite sagalee Ameerikaatiif qopheessite ammas jaallannee gammadaatu nutti hima waliin na caqasu.
Waan gaariif ajaa'ibsiisaa qalbii namaa hawwatu kun injifannoo aartii dhuguma gootummaa fiilmiin hojjetamudha. Gamaagama gammachiisaa miidiyaalee irratti ta'een rootan tomaatos daakaamii fi us gaardijuurii jedhaman irratti daawwattoonni dhibbeentaa 99 jaallatanii jiran badhaasa fiilmii dookumentarii feestivaalii fiilmii sudaan irratti hunduu fiilmii poorsaleen waar jedhamuu fi kan aartistoonni yukireeyin saalvaa leeyoonteef aanii staatenkoofi fi andiree isteevaanoof yeroo waraana raashaa yuukireen waliin qabdu agarsiisu sana filatan sadan isaanii raayyaa ittisaa yuukireenitti kan dabalaman yoo ta'u liyoonteevii fi staasenkoon immoo agarsiisa diddaa aartiidhaan mul'isuu itti fufaniiru.
Я и моя жена, и соавтор Анастасенко, мы Ani Faatii Warraaqoo Aniyaas Taasenkoo waggoota dheeraadhaaf fakkiiwwan suphee irraa hojjetaa turre addunyaa irratti baay'ee beekamoo ta'aniiru. Garuu oguma sinimaarra ga'uu danda'u jennee takkaa yaadnee hin beennu.
akkasumas yeroo raashaan guraandhala bara 2022 weerartu biyya isaanii gadhiisuuf hin yaadne kanaamannaa loltummaa filataniiru guyyoota dheeraa sarara adda waraanaa fuulduraarra erga turanii booda liyoonteef halkan fakkiiwwan poorsaleen kaasaa ture.
And the idea that he was he was remaining in Ukraine to continue making art, we thought was Yaanni inni Yuukireen keessatti hafee aartii hojjechuu itti fufee jira jennee yaadne baay'ee nama dinqisiisa.
waraana durallee daayirektera fiilmii ka ta'e lammiin ameerikaa biraandan bileemo uummata dinqisiisoo liyoonteevii fi staasenkoo pirooseleenaa irratti hojjetan irratti hundaa'uudhaan fiilmii animeeshinii hojjechuu barbaade karaa tokkoon abjuusaa raawwateera garuu hundeen fiilmichaa guutummaatti adda ta'ee xumurame.
we were separated by 6,000 miles. We didn't speak the same.
Maayilii kuma ja'a addaan baane afaan tokkoon hin dubbannu turre. Karaa zuumii qofaan nama afaan hiikuu wajjin wal quunnamuu ka dandeenyu yoo ta'u waraana addunyaa lammaffaa booda wal dhibdee guddicha Awurooppaa keessatti uumame kanaan qoqqoodamneerra.
saalvaan akka jedhetti.
было, конечно, сюрреалистично.
Muuxannoo dhugaa fakkaatti hin fakkaanne ture. Boorsaa guddaa tokko keessatti veestii yookaan uffata diratoo rasaasni keessa darbee akka nama hin miine gargaaru kaameraa, helmetii yookaan immoo haguuggii mataa kan addaa meeshaa sagalee waraabuu fi kan kana fakkaatantu jira.
hiriyoota lamaan kanaaf hiriyyaa akka ta'e namni biraan andree stefaanof jedhamu ogeessa waa'ee sinimaati Андрей э, необычная личность, э, он э, универсальный.
Andireen nama baay'ee hin beekamne nama hojii gosaa hedduu hojjechuu danda'u nama dandeettii guddaa qabudha. Kanaaf yaada fiilmii hojjechuu yeroon itti himu qophii akka hin taane dubbate garuu yeroo dheeraadhaaf isa beekna waan ta'eef dhugaadhaati qophii miti.
Завтра будет Har'a dukkanaa'eera kanaaf yaadda'inaa boor jalqabna kanaaf qophaa'an jedhe.
qeeqxoonni fiilmii kana kan jaallatan waan mul'atu sanatu of ibsa Аня с самого начала определила, что в нашем фильме Украина никогда не будет выглядеть жалкой.
Ani aan jalqabarraa kaasee Yuukireen fiilmii keenya keessatti gaddisiisaa akka hin fakkaanne murteessiteetti. Lammiileen Yuukireen yoomiyyuu miidhamtoota gargaarsa hin qabne hin fakkaatan. Sababaan isaa Yuukireen dandamachuu fi gootummaa kanaan dura hin argamne akka agarsiisuu dandeessu guyyaa tokkoffaarraa kaasnee beekna.
fakkeenyi fiilmichaa qajeelaadha akkuma Yuukireen ibidda jalatti jabaattu
Україна як порцеляна, яку легко розбити та неможливо
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaannu yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa af- VOA afaan Oromoo com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii yookaan yuutuubii keenyaatiin nu argachuu dandeessu lakkoofsi waatsaappii keenyaa eh, lama zeeroo lama afur tokko lama tokko tokko afur afur kan jedhuudha achirratti su- sagaleedhaa fi suur-sagalee nu erguu ni dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigisti gammee Produuseri- produuseriin keenya Eliyaas Asmaaree gulaalaan viidiyoo Maat Grant kan isin keessummeessaa ture ana Bafqaaduu moroodaa ogeessota tekniikaa istuudiyoo 48ffaa wajjiniin waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'aa isiniin jennaa nagaatti bulaa.